iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri efuperi mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efuperi mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi naho mu rwanda yumvikana kuri efuperi ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mbahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba
amadevize ndakiboneka kandi eshanje yamaze kuduga ubu ishyitse kuri 238 kandi imbere turavunja kuri 160 160 aho byagenda neza cyane uwo ni umwe mu bagurisha amafaranga y'agaciro i bujumbura mu burundi avuga ku ikena ryayo iyi nkuru n'izindi zivugwa mu burundi turayigarukaho mu kanya gato mu burundi haravugwa ikena ry'amafaranga y'agaciro mu gihe cy'amezi abiri idolari ry'abanyamerika ryavuye ku bihumbi bibiri by'amafaranga y'amarundi ubu rigeze ku bihumbi bibiri hafi na magana atatu na mirongo irindwi ibyo bimaze kugira ingaruka ku bakora umwuga wo kuvunja amadolari kuko ngo batabona abaza kuvunja ni inkuru y'umunyamakuru wacu evariste nzikobanyanga
ahibonekeza ubwa mbere ubukene bw'amafaranga y'agaciro nk'amadolari cyangwa amafaranga y'abanyaburaya ni ku biro bikoreramwo abarangura bakongera bakagurisha ayo mafaranga abo bita abavunjayi mu rurimi rw'igiswahili bemeza ko ayo mafaranga y'agaciro uba ameze nk'umuzi w'ibuye naho badashima ko umuntu abafata amajwi bavuga ko mu mezi abiri aheze ariho ibintu byunyutse idolari ry'abanyamerika ryavuye ku bihumbi bibiri by'amarundi ubu rikavunjwa yarenga mu mpera z'ino ndwi ryanageze ku bihumbi bibiri n'amajana atatu na mirongo irindwi n'atanu nk'uko abo bakora umwuga wo kuvunja babivuga ubukene bw'ayo mafaranga ntibuza busonga abo bakora umwuga wo kuvunja bonyene abadandaza barangurira ibidandazwa mu mahanga bararira rukajana abo twasanze aho badandariza mu gisagara ca bujumbura bavuga ko ibintu vyadabutse hamwe atagikozwe ari kabiri na rimwe bagahagarika uwo mwuga amadevize ntayo kandi ivyashara ubu bimeze nabi na nabi n'utwo umuntu yari afise nta kintu agikora kuko nta n'idorari ukironka kugira ngo ube wosubirayo n'utwo uba wazanye nta bakiriya tubona kubera ibintu vyarabaye nabi sinzi uko twobigenza mu by'ukuri amadevize aratugora kuronka ugiye kurunda amadevize aryo akubwira atayo bafise ngage tuyaronka guca usanga yaduze nk'ubu nka jewe maze ukwezi kose ntajya kurangura kurakura amadolari amadevize ndakiboneka kandi eshanje yamaze kuduga ubu ishyitse kuri 238 kandi imbere turavunja kuri 160 160 aho byagenda neza cyane mwibanki nkuru y'igihugu umuhanuzi mu biro by'ubuyirongoye ntiyemeza canke ngo hakane ko hari ubukene bw'amafaranga y'agaciro mu gihugu avuga ariko ko bishika ko haba igihe agaciro k'amafaranga muri buri gihugu kagabanuka Efreme niyo ngabo asigura ko Burundi bufise amafaranga y'agaciro yo kwinjiza ivyankenerwa mu gihugu muri kino gihe usanga ihindagurika ry'iki giciro c'amafaranga y'agaciro ku isoko iyo izwi n'amategeko amategeko ari ibintu bigereranye nuvuga byahinutse nk'ibice bine kwijana ivyo bice bine kwijana ni ibintu bisanzwe jewe igikuru nuko mvuga nti banki nkuru y'igihugu icikora nukuvuga ati amafaranga y'agaciro ahari akoreshwa iki kumvuga ati tuyatunganya neza gute igikuru nuko dufise amafaranga gushika ubu atuma ivyo bidandazo biva hanze biza mu Burundi amafaranga yo kubizana gushika ubu atarabura ni kuvuga ibitoro ni kuvuga imiti ni kuvuga imyavu y'ikizungu ivyo o nivyo banki nkuru y'igihugu ishirako nuvuga iha uruhara runini kandi gushika ubu turabona yuko tugishoboye gutuma ivyo bintu vyinjira amafaranga yo kubizana aboneka naho umutegetsi atemeza ikena ry'amafaranga y'agaciro mu Burundi umuhinga mu by'ubutunzi Karori Nihangaza aravyemeza uwo muhinga atubwira bimwe mu byatumye ayo mafaranga y'agaciro akena mu gihugu turavye nko mu mabanki aho abantu bashika amahera y'agaciro yari mu mabanki murazi ko habaye ingingo amahera yari mu maproje mu ma ONG nayo mu maambasade mbona baciye bayatwara yose aja muri BRB bivuga yuko amabanki ikora itwabo commercial atagifise amadovize amafaranga agaciro menshi hanyuma kandi ajya amabiro de change nabo nyene bahora bakura amahera mu mabanke ya nyene yikorotwa hanyuma murazi yuko ayo mafaranga ava ku vyo leta ishora hanze murazi ko igiciro c'agahawa cagabanutse cane hanyuma akava ku ibi vya tourisme vy'ingenzi murabona turafise ingorane z'uko ingendo nziza vya securite hanyuma akava no mu mahera twahabwa n'abadufasha murabona yuko habaye ingorane amahera akagabanuka cane umuhinga mu by'ubutunzi aremeza ko ikena ry'amafaranga y'agaciro mu gihugu rigira ingaruka mbi karori ntihangaza atanga uburorero ku badandaza bakura ibyankenerwa hanze y'igihugu n'igihugu ubwacu kitaba kikironse amatagisi yinjira mu kigega ca leta baba abadandaza canke abakora umwuga wo kuvunja amafaranga y'agaciro basaba leta y'u Burundi gutorera umuti iryo kena ry'amafaranga y'agaciro kugira ivyahuha ntibihuhuke umuhinga mu by'ubutunzi karori ntihangaza uwasaba leta y'u Burundi kwegera ibanki y'isi yose canke ikigega mpuzamakungu FMI ivyo bigega rutura ku isi bishobora gutorera umuti iyo ngorane ivyakozwe inyuma y'ibihano byari byafatiwe leta y'u Burundi kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icenda na gatandatu nk'uko uwo muhinga mu by'ubutunzi arangiza bivuga i Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abategarugori bo muri komine kinyinya mu ntara ya rwigi bafashe icyemezo cyo kwanga guharikwa iyo hagize mugenzi wabo uharikwa barahaguruka bakaza bakava hirya no hino ku mitumba bakajya kuganiriza umugore mushya kugira ngo ahavuwe ahave akagenda fidel d'antoine nsabimana araduha iyi nkuru
nyuma yo guca hirya nino imbere y'abana b'abakobwa bo mu kiyaca k'umuso abakenyezi bari mu runani ruharanira agateka k'abakenyezi basanze imvo z'inyifato mbi ku bana b'abakobwa iva ku bintu bitandukanye bamwe mu bakenyezi bagize urwo runani rugizwe n'abakenyezi bangana mirongo icenda bari ku mitumba cumi n'umunani igize ikomine ya kinyinya bagiye bayaga n'ijwi rya amerika ntaho ngendera clemence wo muri urwo runani arafise uko abibona oya ingeso mbi bejeje iyo miceri n'ibyo biyaba n'amasaka ingeso zirarenga gusumba no mu rushana izo z'ubusambanyi nyene bwo buraya usanga bwiyongereye gusumba mu rushana imvura iriko iragwa kuko baba bejeje vyinshi bafise ivyo birira bitandukanye n'uko niyo nzima leonia abibona kari kubera impuzu yo gushura amaso kw'abana baya umukobwa wawe adahanurwa niyo umuhanuye agusimbira akagira ati we mawe ntiwovuga ndayunganiye Virginia nawe ati urabona nk'iyo umugabo yazanye abagore babiri aca fata canke abagore batatu aca agira umwe urabona abagore ntibanganye imigisha ba bandi ba wa mugore nawe adakundwa ni bara abagore babiri badakundwa ba bana bagaca babaho nabi bakaja guca ingero bakabona birananiranye ari umukobwa aca ahitamwo kuraba umuhungu bijana akiri umwana urumva se rero ntako abigwanya kuko ntaco aba yarabamariye nizo ngorane rero zo guhara kandi nta mwana w'umuntu aharitse yiga baharikanijwe ntibiga naho biga ntandika yabaha abana babo bagaca bagira ingorane n'amahera aca yatwara abagore aca yitana nk'umwe nyene uwo yashimye yagira ngo amufata neza sinzi bagaca bagenda bakanywa bagatikiza ibisigana bakazajana mu buhumbu ico kibazo co guharika catumye baca bigira inama mu runani rw'abakenyezi ruharanira agateka kabo mu kugwanya iyo ngendo yo guharika umugore yaharitswe ategerezwa gusohorwa mu ntumbero yo gukingira umugore mukuru ndiho ku bwayo jean bosco umuhanuzi wa musitanteri wa komine kinyinya ajejwe ibibazo vy'intwaro n'imibano aremeza ko mu ntwaro bashigikiye iyo ngingo y'abo bakenyezi hariho abapfasoni batowe bamwe bitwa mu rurimi rw'igifaransa forume de femme rero bararose inyigisho y'uko iyo habonetse ubuharika baca bihuta bakaja kumusorora uwo mwigima akamusubiza iwabo na cyane cyane nk'uwahebye ishure wewe baragerageza bagafatanya n'abajejwe intwara ku mutumba bakamusohora hanyuma bakamusubiza iwabo divine kamuco arongoye ikigo citaye neza y'ingo n'imiryango muri komine ya kinyinya aratubwira ko iyo ngingo itunganijwe ihuriro ry'abakenyezi rifatanije na twebwe ndetse n'intwaro iki kibazo cyo guharika twaragihagurukiye dukorera mu runani iyo rero twumvise nk'umugabo yazanye uwundi mugore wa kabiri turaja hamwe tukagenda twishikira aho uwo mugabo atuye hanyuma dufashanije nabo bakenyezi batowe kuri uwo mutumba nyene turi kumwe n'ubarongoye ku rwego rwa komine tugashikayo tukagerageza gusohora uwo mugore tukamwirukana ari umwana akiri muto tukamusubiza iwabo tukamushikiriza abavyeyi tunambabandanya amashuri akabandanya amashuri cyangwa akabandanya ubundi buzima mugabo tukamwumvisha ingaruka mbi zo guharika uwundi mugore ico rero ni ikintu muri iyi komine yacu gikorwa cyane ni ukuri turagerageza dufatanyije n'abo bandi bose basanzwe bakorera mu bijyanye no kurwanya amabi ah, afatiye ku gitsina turashyira ingufu hamwe iyo twumvise ikibazo nk'icyo hanyuma tukagitunganya kandi bikagenda neza kugira ngo tuze tugihagurukira nuko twabonye yuko ico kintu ico kibazo gihari kandi giteye ingorane mu ngo nyinshi kamuco divine avuga ko bamaze gusohora abakobwa baje guharikwa bashika kuri cumi na batanu kuva mu kwezi kwa gatanu z'uno mwaka muri komine yose ico gikorwa bagikora nk'abakoranabushake kuko atashirahamwe ribafashe mu mugongo iyo ngingo divine kamuco avuga ko bayifashe kuva mu ntango z'isarura mu kwezi kwa gatanu kugira ngo bakinge amaba akorerwa abakenyezi ku bijanye no guharikwa ko bakunda guharikwa mu gihe c'ici abakenyezi batabawe n'iyo ngingo barashima ko bafise aho batakambira bikanyaruka n'akanani siliviya aba ku mutumba wa nyamigina muri komine ya kinyinya yabwiye ijwi rya amerika ko umugabo wiwe yazanye uwundi mugore inshuro zibiri yirukanwa n'abo bakenyezi dominike habyarimana aserukira ubushikiranganji bw'agateka ka muntu gushigikirana no kunganisha ibitsina mu ntara ya ruyigi avuga ko iyo ngingo yafashwe n'abakenyezi bo muri komine ya kinyinya ikwiye kuba akarorero no ku yandi makomine kugira ngo barandurane n'imizi ingeso yo guharika mu ruyigi fideli d'antoine nsabimana ijwi rya amerika
kuba twumva tariki cumi n'esheshatu y'ukwezi kwa karindwi imyaka makumyabiri izaba ishize ijwi ry'amerika ritangaza ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda
ibiganiro byaryo byagarurira abantu icyizere cyo kumva radiyo nyuma y'amaradiyo yahembereye ubwicanyi mu rwanda no mu burundi abanyarwanda n'abarundi bakurikiye ibiganiro by'ijwi ry'amerika babonye ko radiyo yabafasha kwiyubaka kwizerana no gusana imitima
radiyo ijwi ry'amerika yabaye umudatenguha ihuza imiryango y'abanyarwanda n'abarundi yari yaratatanye naho si akarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka makumyabiri ishize ese imyaka makumyabiri itaha izazana iki mu kiganiro murisanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya amakuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi
aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'ijwi rya amerika byabamariye kugeza ubu uko byagiye bisimburana
ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye edi rwema mu kirundo umucamanza w'urukiko rukuru ari mu maboko y'ubushinjacyaha aregwa gukwirakwiza inzandiko zitagira umukono zifite amagambo asebya umukuru w'igihugu kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru wacu jean bosco ndarurinze Ah, ndarurinze watunyuriramo muri make uyu mugabo araziriki
ego uwo mugabo azwi ku izina rya iridefonse ndumwami umwe mu bacamanza bakorera muri sentare nkuru y'igihugu ya kirundo araregwa kuba yafatanywe itonga afise eh, impapuro zi- zi- zitagira umukono ziriko ifoto eh, hamwe n'ayandi majambo atyoza umukuru w'igihugu cy'uburundi petero nkurunziza ese ah, nk'ayo magambo ni nk'ayahe ndarurenze niba nta rukozasoni ashobora kugira kuri radiyo
ego amwe mu biri muri aya majambo nk'uko twashoboye kubibona ni amajambo asa n'ayagiriza umukuru w'igihugu ko eh, ariko ah, kuva agiye ku butegetsi yoba ah, ariko yara- yaramaze cyane yarishe cyane abahutu bene wabo nk'uko wabyanditse asa n'uwishyira mu kibanza cy'abahutu akavuga ko harimwo n'ab- hagiye kuhongeye ko n'abatutsi bi- bica biboneka ko umengo abarundi baraheze ayo majambo rero ah, hariko n'ayandi agiriza umukuru w'igihugu ko ariko aricisha inzara abarundi n'ayandi mbere asa eh, n'ayatoroshe cyane kuvuga ndetse eh, ngira ngo eh, umuntu twoyagaruka kwa nyuma ayo majambo rero aherekejwe n'imwe aherekeza zimwe mu ifoto z'umukuru w'igihugu eh, nimwe mu ifoto y'umukuru w'igihugu eh, yaciye cyane ku rubuga ngurukana bumenyi ifoto eh, ivuga yuko eh, bivugwa ko eh, iri muri zimwe mu z'umukuru w'igihugu zasebanganijwe mu bitabo eh, by'abanyeshuri bo mu mashuri shingiro hanyuma se hari icyo inzego z'umutekano cyangwa se ubushinjacyaha bwari bwatangaza bumurega
ego eh, twavuganye eh, n'umushikirizamanza mukuru eh, wa sentare umushikirizamanza mukuru eh, wa parake yegamiye sentare isubiramwo ya ngozi eh, niwe yari karamubaza kubera ko abacamanza basanzwe bafise ubudahangarwa bwo kubarizwa aho basanzwe bakorera nabo banga- bari ku rugero rumwe yatubwiye ko gushika ubu yagira ariko arakurikiranwa ku caha co guhungabanya umutekano wo hagati mu gihugu co bita atente à la sécurité intérieure de l'État ubu rero eh, yamaze kurizwa imodokari yajanywe kubandanya abarizwa ingozi nk'uko umushikirizamanza yabitubwiye eh, kugira ngo abandanye batorokanya n'ibindi vyemezo kuri ico caha urakoze cya- Ikindi urakoze cya- twamenyesha, urakoze cyane eh, Jean Bosco ikindi nda- twamenye- Jean Bosco Ndaruriza Mura- turagu- murakoze cyane turagushimiye iyo nkuru ukomeze uyidukurikiranire reka muri aka kanya tubagezeho ikiganiro ntore reka zoza dutegurirwa na bagenzi bacu bo muri studio ijambo i Bujumbura mu Burundi
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
bakunze ibiganiro bya studio y'ijambo ndabaramukije jerome niyonzima ndabahaye ikaze muri cya kiyago cya politike mwikundira arico ntorere kazoza muri ntorere kazoza c'uno munsi tukaba tugiye kugaruka ku bijanye no gusubiza agateka abagateshejwe n'intambara tugashimikira ku kibazo c'unshumbusho itegekanirijwe mu masezerano y'iyarusha kuzohabwa abazaba badashoboye gushikira amatongo yabo reka nsabe mugenzi wacu terasi manirakiza aganira n'abatumire batatu hakaba hari diodone mbonimpa umuvugizi w'umugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo ari wo sentebe hakaba na musenyeri jean louis nahimana arongoye umugwi ujejwe gushyira ahabona ukuri no kunywanisha abarundi severe araganira kandi na atanazi masumbuko aserukira urunani rw'abahungutse hariya mu ntara ya rumonge terasi manirakiza ijambo ni rwawe jambo ririca ritishe naho ridakiza vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi hano muri studio turi kumwe n'umutumire mbonimpa Dieudonné asanzwe ari umuvugizi w'umugwi ujejwe gutunganya ibibazo by'amatongo n'ayandi matungo CNTB Dieudonné turabaramukije tunabaha ikaze muri kino kiganiro Eh, ndakuramukije nanje nongera ndamutsa bariko barakurikirana kino kiganiro Mhm. mu kanya rero turaheza ah, tu- twinjire mu kiganiro nyezina kutagumana n'isoko ry'amazimwe raba muyage muzibukira ibyo bimene jambo ririca ritishe naho ridakiza vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi
Eh, muri kano kanya reka dutangure rero dutega amatwi musenyeri Jean Louis Nahimana aho atubwira igituma eh, uwo mugwi mu bikorwa usanzwe ufise eh, ah, utegerezwa no gushumbu no gushira imbere ishumbushwa ry'abagiye banyagwa ivyabo ahanini ngo vyavuye mu masezerano y'abaganiriye yarusha ati kandi bitezwa kugenda gutyo kuko ahandi hoho koba ari nko guta umwanya Eh, uyu mugwi wavuye mu biganiro vy'amahoro eh, vyabereye arusha Eh, igihe eh, abanyepolitike eka n'abandi baserukira abarundi bari bahuriye hamwe kandi bipfuza vy'ukuri yuko bosezerera burundu amabi yagiye arisubiriza aba mu burundi eh, mbere agasiga eh, abantu benshi bakozwe ko n'amahano eh, niyo bagira bati ego men vyiza yuko tugira intambwe eh, yo gusubiza hamwe yo kugarukana amahoro atariko hari ibintu vyabaye muri iki gihugu eh, tutorenza ku ruho rw'amazi Eh, nuko twobanza tukabirabira hamwe eh, tukabigaya kugira ngo eh, turabe n'ingingo twopfundika kugira ngo ntibize bi- bi- bisubire kuba muri iki gihugu Eh, muri ivyo mu ngingo yo bigiriye eh, harimo n'uyu mugwi yego me abarundi bifuza kumenya ukuri kuri kahise cyane cyane kumenya amahano eh, yabereye n'amabi yabereye mu gihugu Eh, kugira cyane cyane basubize iteka abarinyazwe Eh, nogira nti aba mbere eh, dushira imbere eh, n'abakozwe ko n'amahano Eh, n'abo bantu isinzi bishwe bakagenda gutyo amazima yongo eh, imiryango yabo gushika uyu munsi itaramenya icashikiye ababo Eh, hariho abatotejwe hariho abanyazwe utwabo bagira bati abo bose eh, hamwe batosubizwa iteka hamwe batoshumbushywa mu byabashikiye eh, ayo mahoro yobara amahorerane kuba ari uguhendana Eh, ubu rero eh, uwo mugwi waragiyeho yego uramaze umwaka eh, urenga kumbure muravuze yuko eh, ihangiro nyamukuru ry'uwo mugwi ari gusubiza ku gateka abakuweko n'amabi yagiye araba mu burundi abo rero kumbure bari mu mice itandukanye Eh, uno munsi twashimye gushimikira rero kuri aba usanga baranyazwe amatongo bivuye kuri ayo mabi nyene ugasanga n'uno munsi ntibarasubira mu vyabo uwo mugwi kumbure woba ufise intumbero yo gukorera ku bakozweko n'ayo mabi muri ubwo buryo ego me- mbere n'itegeko ritugenga riratomoye eh, rirategekanya eh, eh, ico nokwita gushumbusha eh, abatakaje ivyabo abanyazwe eh, mu bitari bike eh, n'ayo matongo eh, arimwo Eh, nibaza ko intambwe ya mbere eh, ni uko tubanza kumenya uko ibintu byagenze eh, kumenya abantu eh, bakozwe ko n'ayo mahano bahatakarije ibitari bike kuko ni bimwe nababwiye kare nta kunywana no gusubiza hamwe eh, gushoboka eh, mu gihe abantu bavuga nti bakomeretse bakomerekejwe banyazwe utwabo bagifise uwo mubabaro Eh, um- eh, nogira nti rero iruhande yo kurondera uko kuri eh, na cane cane tugashyira ikibanza eh, navuga nti kininiya ca mbere cane cane abakozwe ko n'amahano eh, tuzorabira hamwe uburyo bubereye eh, dufatiye ku aho burundi bugeze uyu munsi kugira ngo turabe ingene abantu basubizwa iteka eh, mu babo no mu vyabo
turondera amahoro tuganire
reka duhindukire kwa Dieudonné Mbonimpa ibi muvyumvise mu wundi mugwi kumbure w'igihugu babishira imbere muvyakira gute mwebwe ego murakoze eh, ni umugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo sentebe Mhm.
Eh, ibi bashira imbere ni vyiza ah, nkako ni kwitegeko ribivuga Eh, kandi na twebwe muri sentebe eh, ico dukora bijanye n'ivyo dukora kugira ngo dusubize agateka abagateshejwe dukora kugira ngo dusubize ijambo umuntu yateshejwe ibyiwe yanyazwe ibyiwe kubera amabi iki gihugu cyagiye kiracamwo kuva uburundi bwikukiye murumvise rero cyane cyane ibyo uyu arongoye uyu mugwi severe umenye ugejeje kumenya ukuri no kurekuriranira usanzwe ukora Eh, na twebwe muri sentebe icyo dukora ni uko mu byo tuba turi ko turakora eh, ni ukugira ngo twakire ayo matati twakire eh, abo bahunze bahungutse uno munsi bagasanga ibyabo byaranyazwe turi ko turabikora rero eh, turagerageza eh, u- tugakorera kuri iki cyane cyane kiri eh, muri uyu mugwi kumenya ukuri no kurekuranira tubanza da- ubwa mbere na mbere tukamenya ukuri mbega uku kuri kumeze gute ku byabaye tukamenya ntihabaye iki byagenze gute kugira ngo naka yangazwe naka ahunge igihugu maze ashobore gutakaza ibyiwe abisubizwa gute tugaca turaba rero mu bikorwa bya senitebe tugaca tu- kugira ngo uyu muntu asubizwe ukuri mbega byagenze gute mbega mukiringaho nyene muntu havagira ati muzango usanga mufise igikorwa kimwe kuri ico kibazo E, urunganira igikorwa cha Sentebe kuko uyu mugwi waratanguye u- Sentebe niyo yatanguye irajaho uno munsi nokubwira ko e, muri ibi bitu turiko turakora tumaze gutatura amatata arenga ibihumbi mirongo itatu ugasanga hari abayibayemwo naho tuyibasubiza twebwe ntituja kumubwira tuti nyamara zana amaraye waronkeye ngaho iri tongo wararirimye imyaka irenga zana i- umushumbushe dukeya ku byo warondeye uyu mugwi rero hamwe woza ubasabira inshumbusho kuri abo bantu byofasha kandi murumva ko bizogenda neza
isango ry'abasangiye ikiyago
kereka kumbure eh, dukubitire mu manuko bw'igihugu muri komine ya, ya Rumonge aho turi kumwe n'amasumuko Atanazi asanzwe kumbure ari mwishira hamwe mbere narirongoye ry'abahungutse Atanazi turaramukije tonabane kaze mwaramutse neza uduza akajwi ka Atanazi kugira ngo abantu bagukurikirana baheze bakumve murakoze cyane mwaramutse neza Mhm. Atanazi mwakurikiranye kino kiganiro aho tuko turarabira hamwe uko umugwi kumenya kuri no kufasha abarundi kunywana eh, uzoheza ukitaho kibazo eh, na cane cane gihanze ah, abahuye n'amabi eh, Burundi bagiye buracamwo bagaheza bakanyagwa amatongo yabo Eh, wumvise ko kumbure batekanya kugi kugikorera ko ubyakira gute Eh, ivyo jewe ndabishima nk'uko twari dusanzwe tubivuga Eh, twa- ni bimwe byo twasaba twebwe abantu bahungutse na cyane aho umuntu yahunguka a- atahunze ku mvo zimuvuyeko yarahunze kubera amagume yashikiye igihugu hanyuma agatahuka ibyiwe akaca barirwa n'abantu bamwe bamwe ngo ntiyobishikiramo hanyuma hageze yuko umugwi sentebe utunganya icyo gikorwa umuntu akabarirwa yuko yogabura itongo n'uwo batavukana twebwe rero muri yerb ni bamwe twashoboye gukurikirana hafi ibyo bintu twebwe hari ikintu tutari twasimye kugabura n'umuntu mutavukana hanyuma turanasaba yuko muri akarya gace uba wagabuye n'umuntu ni uko wohabwa agasumbusho rero nk'uko maze kubyumva eh, babivuze babishikiriza abo ba nyakubahwa Mhm. ariko muri ico gihe byaca bigenda gute Mu- ibyahejeje bigenda gute muri ico gihe
Muri- muri ico muriko gihe- murasaba gushumbushwa Eh, muri icyo gihe twasaba gusumbushwa ku ruhande twa- na cyane twabibwira leta hanyuma tukabibwira n'umugwi sentebe Eh, ni ukuvuga yuko ni ndi umwe kandi arabizi yuko twama tuvuga ati mbega turashobora kugabura n'umuntu utavukana tugaca dutaha uko nyene sentebe itegekanije iki ikibazo kijanye no gusumbusha aho twebwe nta nyishu batwi- baduha kuko bavuga yuko ati bo uburenganzira bwabo ni ubwo gushikiriza umuntu itongo canke kubumvikanisha bakagabura uko niko ndabizi kandi niko babivuga Mhm.
ariko ikibazo cyo gusumbusha ntacyo bigera bavuga ko kuko bavuga yuko ati bo bo muri mu migambi yabo ico ndikirimo hanyuma rero kubu umaze kumva yuko mu- umugwi severe eh, bavuga yuko hazobaho ikibazo cyo gusumbusha ico turagishima cyane nimba bitaba mu mvugo gusa ari amajambo gusa Eh, kuko kenshi aho umuntu avuga eh, akabivuga ku munwa ariko mu ngiro ntibijeho nimba kizobaho eh, ni igikorwa twahora dusaba yuko coba kandi nta muntu wogabura itongo n'uwo mutavukana hanyuma ukaca ugenda uko nyene birababaje cyane masumbuko usanzwe arongoye umugwi seve avuga yuko ah, ubwo gushumbusha ngo bifasha ko umubano mwiza canke amahoro ah, hagati y'abo bantu babiri usu- uwoba yarasubije itongo canke uwoba yitwa ngo yara- yari mu itongo ry'uwundi baheza bakabana neza nawe niko bibona niko ndabibona mu gihe hosumbushwa na cyane uwo yatuhaho yari asanzwe ari itongo ryiwe kuko niwe yatakaze ahanini nshobora harura nk'imyaka namaze jewe ntariko ndakorera mu itongo ryanjye hanyuma rikoreramo uwundi jewe rero mvuga yuko ati hamwe byoba byiza mu gihe em, hosumbushwa umuntu yahunguwe kandi nibaza yuko umubano woba mwiza kuko ibyiwe yabimazemo imyaka ataririmo kuko yatakaje ibintu byinshi murakoze
urakoze teransi barakoze nabo batumire mwari kumwe nibutse abariko baratwumviriza ko cyari igice cya mbere aho twariko turabira hamwe igituma bizoba ngombwa gushumbusha abazoba badashoboye gusubizwa mu vyabo igice cya kabiri ni mu kiganiro kizokurikira jerome niyonzima nongere nkengurukiye mwebwe mwaduteze yompi ndabipfuriza kurobanirwa mu banyu no mu vyanyu n'aho utaha cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
barakoze cyane bagenzi bacu bo muri studio y'ijambo inshuti mwese mwari muteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha dushimire enjeniyeri na fatuma karara arimasi badufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio mwari kumwe nanjye edi rwema muryoherwe n'ibiganiro byacu